America.
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro ho muri uganda twumvikana kuri fm 88.9 ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu kiganiro dusuruke abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ry'aho muherereye magingo ya ritanga umwezi namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amahaho nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika n'inge byiza n'icyubahiro wubakirije yombi nk'ibisanzwe akaba ari nanjye turi busurukane muri gahunda y'uyu munsi uyu munsi tugiye kubagezaho indirimbo zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi ku mugabane wa afurika
Oh yeah, yeah. Utambuka, tambuka. Urana, arana. Hindukira, kebuka. Ubaka ubundi, bebe. bareke kaba twinge kabajye kaba munge kaba babaze nk'urushinge hinge iwanjye nta mpungenge bareke kaba twinge kabajye kaba munge izo ngoma zinikije nizo mu ndirimbo mafu akaba ari indirimbo y'umusore masalande ugezweho i burundi muri iyi minsi ubusanzwe akaba yitwa armel shabel ngendakumana akaba rero ari nawe ubimburiye gahunda yacu yadusurikiye y'uyu munsi
ubaga posting ariko bizoba costing kutubona dutering iby'umuntu usanfu ni mafu mafu iby'umuntu usanfu ni mafu mafu ariko bizuba costing utubona dufering ubara cashing ubaga forcing ariko bizuba costing utubona dufering
arakoze armel shabel ngendakumana uzwi cyane ku izina rya masalande kudusurutsa mu ndirimbo ye yise mafu gahunda yadusurukiye rero ikaba ikomereje mu rwanda aho twakira umusore uherutse kwitaba imana ivan burabyo wamenyekanye cyane ku izina rya ivan burava niwe rero ukomeje adusurutsa mu ndirimbo ye yasohoye bwa nyuma akaba yarayise big time
We're making it with no casting, making more money. Mm. Iby'uko urukundo rutakibaho, ni amahomvu, ni amahomvu. Mm. Ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Okay, mse, ah. Twemere barura karura, napfa karura tukamire. Reka none, ah. Ndumva you.
uwo yari nyakwigendera ivan burava mu ndirimbo ye big time imana imukomeze mu bayo kandi mwirukore idashira noneho reka twambuke tunyarukire muri tanzania aho twakira diamond platinum afatanyije na mboso mu ndirimbo yabo bise oka reka tubumve
Dashene hata ngote Jilungi fisha dede ananitoa mambo ya pwani ajinapandisha dozi kitandani ajinasimika nitinchibua na katisha tanyakanga mwali anapokatika tamani alelele alelele Oh, alele, alelele
Eh, Mama dangote Mendes down Umenifanya nini mimi mwana Yes, mwenzio?
Papa.
Maana kwako sioni, umenifunga na sikio, umeshika hapa, ukinigusa huku, ukinichumu mimi, ukinibusubusu jamaa.
Kubwa ya wakubwa fella Hamisi talenta Makono kono mwenda pole kwenye mchanga, nakupa mkono wa kongole baby, we mwamba. Hesabu za kukokotoa umenifunza wewe, waniamisha mikoa, bumbuli kwa ukerewe. Oh, mapenzi ni kinywaji soft baridi, Mandela Tilia wananuna mwenzao ni kifaidi.
Ida Shaidi Oh, malezi amerithi upande wa bibi Salma Dakota mwali nyuma kama mlima itiki
Nelson Kisanga RJ the DJ usisitishe chumi ntapata safura Soda nimeambiwa chuzi unachezaga chura achura anarukaruka achura anajambuja achura anarukaruka ni chura anajambuja Atete, atete, atete, atete Diva the boss Atete, atete, atete, atete Fagilia Temkwela babu fagilia Eto kumwembe abo ni diamond na mboso mu ndirimbo yabo oka nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari twumve mu masaha ari imbere reka mbibutse ko yari radiyo ijwi rya amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira ku maradiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa mushobora kandi kutwandikira mukoresheje email adresse radiyo yacu arobaze voa akadomo gaova suruke ikaba ikomeje noneho tuve muri tanzania twerekeze muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho duha ikaze igihangange mu muziki wa lumba nta wundi rero ni kofi olomide maze adusurutse mu ndirimbo ye yise jour de joie ati umunsi w'ibyishimo iyi ndirimbo nkaba ngira ngo igwe ku mutima abiyemeje kurushinga uyu munsi aho muherereye hose maze mukomeze mugubwe neza
bonheur de mademoiselle chance de monsieur le boss. Aousa, aousa, aousa, aousaka. Il n'en pouvait plus. Ils se sont unis. Évangélisme. Laissons-les être heureux et fonder un foyer. Du distal Les jours. La nuit. Amour. Toujours. Les soldats sont nombreux dans nos pays, envoyés par l'ONU. Leur mission s'appelle Peacekeeping. Mademoiselle jeune mariée, nous ici tous unis, nous te confions une mission dans la maison de votre bonheur. Cette mission s'appelle Lovekeeping. Quant à toi, le beau gosse jeune marié, nous te savons aider mes dieux. Mais dans la maison conjugale, nous te confions une mission. Ta mission à toi s'appelle Faithfulness Keeping. Pour tes enfants, sois un papa responsable. Et pour ton couple, sois un marié pratiquant. Et aimez-vous un marié au-delà de la folie. Pardonnez-vous, quelle que soit la faute, nul n'est parfait. Toujours tolérance et du, du, les jours.
yari kofi olomide mu ndirimbo ya jour de joie aho agira ati wowe nkumi yarushinze uyu munsi mu rugo rwawe tuguhaye inshingano zo gusigasira urukundo naho wowe musore warushinze tuguhaye inshingano zo kuba umwizerwa inyamibwa ubundi urugo rwanyu ruzaba urw'abizera imana reka rero tumushimire kofi ku bw'izo nama agiriye abarwubatse uyu munsi mu nkundire dusubire i burundi maze duhe ikaze kidumu mu ndirimbo yise kirezi
uratambuka abantu bose bagatamarigwa uko murembo kabisa kweli umeumbika iyo urenganye tugahura mu kayira k'ikirundi izo sijyanje liyakwa kuvunika imana yarakwitondeye ikubwiza n'ubwitonzi mtoto imeumbika unasifika natamani niwe na wewe siku zangu zote za uhai bila kudai ukitabasamu kila mara tunapokutana nimeuwa hoi karibu kuzirai kulikilesi ekulikili usanililenga wacha nikupende kulikilesi ekulikili usanilenga wacha nikupende ukona nafasi kubwa kwa moyo wangu unanipa sababu za kuweza tena kutabasamu kuna kasoro malezi umepewa ni first class Mm. unachuna sifa yako nanungamaze kumva kuvuga nabi cyangwa kwitokera patukubako ikendere ijanire kure yaboza baturwanya Hey! igendere ijanire kure kure ikomire ekulikindi sanililenga wacha nikupende ulikesi ekulikindi sanililenga wacha nikupende ulikesi ekulikindi sanililenga wacha nikupende ulikesi ekulikindi sanililenga wacha nikupende uratambuka abantu bose bagatamarirwa uko murembo kabisa kweli umeumbika iyo urenganye tugahura mu kayira k'ikirundi izosi ryanje liyapfa kuvunika watu kuba
kidumu mu ndirimbo ye aherutse gusohora akaba yarayise kirezi gahunda yadusurukira uyu munsi ikaba ikomereje mu gihugu cy'u rwanda aduha ikaze jino kizigenza mu ndirimbo ye aherutse gusohora yise aye Je suis Jeannot. It's DJ Higa. And DJ Rustam. Retweet Timos. Nari nziko gafatwa iyugurutse ukajya kure none dore gafashwe mu mikino nyiri n'aha mu rwanda abatamanyi bawe bambwiraga yuko kwitwa umwana ari ugufutika now there in regret until we meet again babonye nifunze babona mfunze mu kijene ngayayo nakoreye ngwino tuyabyinire simbibara nk'ikosa niyo twakena tuzatigita ntukiyime bihari Cause you deserve to smile forever Nasha yababa nyugururira mwana wa mama nyugururira sinza kajeje nakanje nawe ma Ah, mfite umutima mwiza bya nyabyo wowe nk'umwanya nkwiteho gusa ni fresh ugari weekend dukine sayo nacyo Nipati mpaka tomorrow. Madam Watera, chino kubyumva, witinya gutamba, papa ni umuvumvu, na mama ni Suzana. Ntacyo wazumbaza mwa.
arakoze jino kizigenza mu ndirimbo ye yise aye reka noneho tuve gato mu karere k'ibiyaga bigari maze tunyarukire mu gihugu cya nigeria aho twakira abahanzi bakunzwe muri iyi minsi kiz daniel na tekno mu ndirimbo yabo bise buka
Don't sleep, don't sleep, wake up.
Kalaya money, Kalaya money, Greek, wake up. Yeah.
kalaya money, Kalaya money, wake up.
tera,
Pera, tera koketa mula,
wake up.
koni kokala, kala konya lodila. Don't walk, you don't try, try. You supposed to be
barakoze ki daniel na tekino dusurutsa mu ndirimbo ikunzwe cyane muri iyi minsi ikaba yitwa buka mukomeje gusurukana na radiyo ijwi rya amerika itangariza ibiganiro byayo hano i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi gahunda nidusuruke reka noneho twambuke inyanja maze twerekeze mu gihugu cya hayiti aho twakira mano bitsi mu ndirimbo ye yise akuna arakoze mano biti kudusurutsa mu ndirimbo ye yise akuna mbibutse ko uyu musore akomoka mu gihugu cya hayiti reka mano biti yakirwe na p square mu ndirimbo yabo bise jaye
Put your hands up in the air.
Jeko Shama Soro, Jeko Shama Soro, hey. Shebi na them get them out, waiting they like me they talk. I go dey live my life, I go dey live my life. If you try me, you go chop breakfast, you go chop breakfast. Get the oh, why I'm killing so bad. I know you dey feel that vibe, 'cause I no get your time. Say na money dey my mind. Yeah. If you don't make a move, wait till you get, brother, wait till you get. Go put your hands up in the air. Make we jolly. Put your hands up in the air. Make we jolly. I'm on an enjoyment, we want shake body. Tell them it's the day body. Peace square go make you salty. Even though we do get money, oh. I go dey live my life. I go dey live my life. If you try me, you go chop breakfast. You go chop breakfast. Get the oh. Why I'm putting so high? I know you dey feel that vibe. 'Cause I know get.
reka tubashimire p square muri ndirimbo y'aba basore bise jaye bibutse ko pira na po aribo bagize itsinda rya p square bakaba bari bamaze iminsi baritandukanyije muri iyi minsi ishize bakaba barongeye kwishyira hamwe bagasohora indirimbo ya jaye akaba ari nayo kandi twerekeza ku musozo wadusurukeye uyu munsi ariko mbere y'uko dutandukana ndagira ngo mbararike mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru aho venise nshimiyimana zabagezeho agasaro kaburaga ndetse na rusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari gedone cyubahiro bashimira kuba mwitabiriye gahunda dusubikeho uyu munsi kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bivane namwe mukomeze kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru